murumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru amakuru yacu tuyahere mu burundi aho general Cyril ndayirukiye wahoze ari minisitiri w'ingabo muri icyo gihugu akaba yari yarakatiwe gufungwa burundu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nyuma yo kugerageza gushaka guhirika ubutegetsi byaburijwemo yitabye imana ejo kuwa gatandatu nimugoroba mu buryo butunguranye aya makuru ijwi rya amerika ryayahawe n'ab'umuryango we ndetse na bamwe muri gereza ya gitega inkuru ya eloge wilika neza i nairobi muri kenya General Major Sirina Ndayirukiye yahumetse umwuka wa nyuma wiwe kuri uyu wa gatandatu ku mugoroba. Ijwi rya Amerika ryamenye nk'igihe cy'isaha cumi n'iminota mirongo ine ko yaguye bukumbi mu gihe abandi banyororo basanganywe bari bamubonye yasohoka ata kibazo afise. Umuganga yaje gutabara ntaco yashoboye gukiza kuko hafi nk'igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota ibiri yaciye acikana. aya makuru yahavuye aza kwemezwa n'umwe wo mu muryango wiwe ikiziga ciwe caciye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vya gitega ku mugwa mukuru wa politike aho yari asanzwe afungiwe jenerali ndayirukiye yari afunzwe munyororo wo guherayo akaba yari yahagaritswe mu kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yagirizwa ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo uko kwezi nyene umuhisi yajejwe amabanga atari make mu gisirikare c'u Burundi no mu karere mbere no ku rwego rwa Afurika kuva mu gihumbi kimwe majana icenda na mirongo umunani na gatanu kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yatwaye ibigo vya gisirikare bikomakomeye uturere twa gisirikare aba umuhanuzi mu vya gisirikare mu nzego z'igihugu no mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi atwarwa ubushikiranganji hagati y'ibihumbi bibiri n'umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri yongera aja gukora mu ambasade nk'umwatashe militaire turetse mu ngabo z'u Burundi ndayirukiye yanarongoye kandi ibigo bikomeye mu karere birimo Istabriko urwego ruhikiyemwo abasirikare bari muri brigade yamigavye ku rwego rwa Afrika y'ubuseruko hamwe na USF urwego ruhikiyemwo abasirikare abapolisi hamwe n'abasivile mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko agace kiba hari Indiana harimo n'amazinga ya Comore Djibouti amazinga ya Seychelles Somalia hamwe na Sudani mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uwo mugabo yari yavukiye muri komine kiganda intara ya muramvya hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi yahanishijwe ugufungwa ubuzima bwiwe bwose yagirizwa ugushaka guhika ubutegetsi bwa nyakwigendera pye nkunziza kwaburijwemwo mu kwa gatanu umwaka umwe imbere yaho ibijanye n'ihirikwa ry'ubutegetsi general Cyril ndayirukiye ntiyigeze abihakana mu mburano ziwe n'ubu nyandiko igikwiragizwa ku mbuga nkoranyambaga muri imwe yemanze yagize ati ndemanga nk'umusirikare icemezo nafashe naho kitageze ku ntego icabiteye cari cisunze amategeko ndabisubiyemwo umwitwarariko wacu kwari ukubaha amategeko n'abarundi narakoreye ihanga ryanje niharamba uburundi burangwa n'umwidegemvyo niharamba abarundi bazira ubuja niharamba amasezerano yarusha igihugu kirangwa n'amategeko na demokarasi general ndayirukiye yavukiye muri komine kiganda intara ya muramvya hagati na hagati mu gihugu c'uburundi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na kane eroje wikaneza ijwi rya amerika aho mu burundi kandi abavoka bunganira bahohotewe kuva mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bandikiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ububirigi na komiseri ushinzwe ibibazo by'ubutabera mu muryango w'ubumwe bw'uburayi basaba ko ibiganiro biri hagati y'uburundi n'iryo shyirahamwe bitatuma ibibi byakozwe mu burundi byibagirana barifuza ko iperereza ryigenga ryaba kimwe mu bijya ku rutonde rw'ibizaganirwaho inkuru ya desire hatungimana i kigali mu rwanda abo bashingwamanza uko ari bane babiri b'abarundi ahomere niyongere na rambere nigarura ababirigi babiri alain dete na bernard menge bandikiye umushikiranganji w'imigenderanire y'ububirigi n'ayandi makungu be na komiseri ajejwe ibibazo vy'ubutungane mu muryango w'umwe bwa burayi babashikiriza impungenge bafise ku bijanye n'ibibazo vy'ubutungane mu burundi ahomere niyongere yamenyesheje ijwi rya amerika ubutumwa bashikirije abo bategetsi babucishije muri ayo makete muri urwo rwandiko twashaka kumenyesha ibibazo abashingwamanza bunganira abakorewe amabi mu burundi bahura navyo bivuye mu kutigenga k'ubutungane twanerekanye ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu atamatohoza yigenga yigeze aba ku bwicanyi bw'agahomeranwa n'ibindi byaha bikorerwa abatavuga rumwe na leta hamwe n'amashyirahamwe yigenga ubutumwa rero twashatse gutanga ni uko ikibazo cy'amatohoza yigenga ku bakorewe amabi gishyirwa ku rutonde rw'ibyigwa mu biganiro biriko birahuza ibyo bihugu bigize ubumwe bwa buraya hamwe na leta y'u Burundi muri ayo makete abashingwamanza basaba ububirigi n'umuryango umwe bwa burayi kudafuta ibihano bwafatiye uburundi ahubwo bafashe kugira abagirizwa ayo mabi bafatwe twarashimikiye cyane cyane ko bikenewe kandi ari ngombwa ko uburundi rusubira mu masezerano y'i Roma ashyiraho sentare mpuzamakungu mpanabyaha uburundi bugakorana n'iyo sentare ku matohoza asanzwe ariko arakora muri ubwo rwandiko twanasabye n'ibihugu bya burayi yuko byofasha mu gihe hotangwa n'imitahe ku bagirizwa gukora mabi mu burundi kugira ifashe gushyira mu ngiro iyo mitahe izuba yatanzwe na sentare haba abantu bakabashikiriza iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha twanasabye ko yaba ububirigi cyangwa umuryango umwe bwa burayi ko batokwemera na gato gufasha uburundi mu gihe atantambwe ziboneka mu byerekeye hagati y'akazi na muntu uburundi bwoba bwashyize imbere ayo makete y'abo bashingwamanza yasohotse mu gihe albert shingiro arongoye ubushikiranganji bw'imigenderanire no gufashanya kuri uno wa mbere azogendera bimwe mu bihugu vya burayi harimwo ubufaransa ububirigi n'ubuswisi bitekanijwe kandi ko agendera umuryango w'umwe bwa burayi ni ku butumire yahawe na claude bushi arongoye umuryango w'ibihugu vya burayi mu burundi inyuma y'ibiganiro bimaze imisi bihuza uburundi n'umuryango umwe bwa burayi ayo mabi rero avugwa n'abo bashingwamanza aremezwa na bamwe mu bashingamateka b'abarundi aho babishikirije umugwi w'igihugu wigenga w'agateka kazina muntu igenekezo rya cumi na gatatu za kuno kwezi igihe urongoye uwo mugwi yari yatumweko n'abashingamateka kugira atange umuco ku bibazo bijanye n'agateka kazina muntu ko hari abantu bahohotegwa abandi bakanyuruzwa abandi bamenyesha ko mu burundi hacibonekeza mabi akoregwa na cyane cyane abatavuga rumwe na leta nawe umugwi wa oni ujejwe amatohoza ku burundi kugeza ubu ariko leta y'uburundi yoyo ikabihakana ivyo yagirizwa deziratunga imana kigali ijwi ry'amerika ukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda ibihe byiza kuri mwe mwese muteze amatwi ikiganiro ejo uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo aho tuganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye ariko uyu munsi ni akarusho kuko tujye kuganira ku mubano w'abana biga mu rwanda baturutse mu bihugu bitandukanye biri mu karere k'ibiyaga bigari ikaze muri iki kiganiro mukurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi rya amerika gihagarariwe na nigena roje naho mizero crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma njye ubasuhuza nitwa nicole gira neza mu kinyarwanda bavuga ko buri gahugu kagira umuco wako akandi uwako uko abantu babana imyitwarire ndetse n'imigirire bigenda bitandukana bitewe n'aho bavukiye aho bakuriye ndetse n'aho baba amashuri ni hamwe mu hantu hahurira abanyeshuri batandukanye by'umwihariko usanga hari ibigo byigaho abana baba baravuye mu bihugu bitandukanye bityo hakaba hari abantu batekereza ko kuba abanyeshuri biga ku kigo kimwe kandi baturuka mu bihugu bitandukanye bishobora kuba intandaro y'amakimbirane ndetse kubaka ubucuti bikaba byaba imbogamizi ikomeye hagati y'aba banyeshuri
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandika ejo youth eco ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe
muri iki kiganiro rero twaganiriye n'abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye rya apayeri mu rwanda ni ishuri ryigamo abana bavuye mu bihugu bitandukanye birimo repubulika iharanira demokarasi ya kongo uburundi uganda ndetse n'u rwanda nuko batangira batubwira zimwe mu mbogamizi bahuye nazo bakigera muri iki kigo ese haba hari imyumvire ipfuye ku ngingo runaka ibyo bita stereotypes mu rurimi rw'icyongereza bahuye nazo cyangwa se bumvise ku bantu runaka reka tubumve akenshi nyine abanyarwanda turi abantu tuta nyine tudakunda gupanika cyane ibintu by'amasomo nyine tutabiremereza cyane ariko nk'iyo ugeze uganda usanga nyine abanyeshuri baba bari konsantire ku ikayi kuva ku wa mbere kuza ku wundi wa mbere nyine n'umwanya wo kuruhuka ugasanga ni mutoya we bikabanza bikakugora rero iyo- iyo umaze kujya muri u- muri uwo murongo ukavayo ukagaruka mu rwanda wowe uba warangije kuba nk'abo ngabo iyo ugarutse mu rwanda rero nawe birongera bikakugora rero iyo ugeze mu rwanda uratangira ku munsi wa mbere ngo uriya ni gakayi yirashya nuko ibyo nyine ibintu byose bibi bikakubabaza ariko nyine hari n'igihe okay, hari n'igihe bikugiraho ingaruka uko nguko ukagabanya kwiga kugira ngo utabaza bagenzi bawe bikakugiraho ingaruka nk'amanota yawe akagabanya kuko wari waramenyereye ko kugira ngo utsinde ari uko wize uwo mwanya munini umwanya mu gihe wagabanyutse amanota yawe akagabanyuka nza mu rwanda ugande bakundaga kunerwa bambwira ati nkundi dore iyi ni impunzi kubera ko kuba uvuye mu kindi gihugu uje mu kintu avuga ati iyi ni impunzi azajya bahora bambwira ako kantu akumva nati "Nka- natabaye comfortable nahundi nyine ariko igihe kirekire nyine ngerageza kumenya nawe kubera nabasha kwigaho igihe kirekire bibasha gucika kuba bambona nk'umuntu wabo nyine usanzwe nje mu rwanda nari naradapuse um, imico yabo nameze kimwe nkabo naje hano mu rwanda kwiga cyane kwabo kubera ko ari bugande usanga mu kigo harimo abantu batarenga nk'ijana cyangwa magana abiri mu bigo bya private cyane cyane ariko hano mu rwanda aho turi magana arindwi magana angahe nyine Ah, nje hano mu rwanda kwa kwiga cyane bakaza banyita ingoga kayi cyangwa akamenya ubwenge bwawe bw'ibugande cyane burasasa ngo mu ejo bundi ejo nyuma y'umwaka tuzaba dukorera ku muhanda usara nawe utora amashashi akenshi abakongomani n'abanyarwanda iyo babaga bari kumwe ndaba ari nko gukina umupira ugasanga abanyarwanda kenshi bari kuvuga ngo ubundi nta mukongomani muzima ubundi waba muri kiriya gihugu mukaba muzima kubera imico yabo bakundaga habona ari abantu bafite ambiyanse bakunda ibyi- bakunda guhora badatuje ariko abanyarwanda ubona ari abantu bari karume kuma kenshi bakajya bavuga ngo abanyakongomani ni abasazi tukigera muri uganda abantu benshi baravuze ati izi ni impunzi hari inkambi ihari bita na kivari ubundi ba- baravugaga ati abangaba baturutse na kivari byatubayeho rero cyane biratubabaza ariko tugira ngo turabyihanganira burya ikintu cyose wumvishe ukagiha umwanya kirakwafekitinga hari igihe babivugaga gutyo bagira ngo bakwangishe igihugu baku- bakwangishe na bagenzi bawe normalement iyo uvuye mu gihugu cyo hanze utari icyawe ukagaruka mu cyawe biri birashoboka yuko abo usanze mbese batakubona nka mugenzi wabo kandi n'iyo ugize inshuti zawo hari abo muhura bagakomeza kugukekaho ibindi nkanjye nagize experience yo kubana n'igihugu cya Congo iyo urebye kubana n'ikindi gihugu biguha hari uburyo ki biguhamo imico yabo noneho iyo mico nka- nk'uko mugenzi wanjye yabivuze abakongomani ni abantu bakunda mbese kwiyamiza kwidagadura kandi abanyarwanda ni abantu baba batuje bakonsoma presisme bazi ibyo bari gukora rero iyo muhuye bakareba wenda wowe ugiye kugura ibintu uguze ibintu byinshi kubarusha nta n'ubwo ubaguriye cyangwa mukoze fete iratinze ibintu nk'ibyo barakureba bakabona mbese mudasa bikaba ikibazo rimwe na rimwe hari ukuntu umuntu ashobora kukubwira ngo uri impunzi nkavuga ntabazi koko nubwo wowe uriye ntabazi koko icyo ari cyo impunzi kuko kwitwa impunzi ni ukuba wahunze mu gihugu cyawe kandi nimba ari ikintu cya mbere kibabaza mu buzima ni uguhunga igihugu cyawe rero kumva umuntu ari kubivuga nka blage ngo uri impunzi ngo uri impunzi nicyo kintu cya mbere kibabaza ubundi hama icya kabiri numva bavuga ngo abarundi ngo abarundi ngo bakunda agacupa ngo n'abasinzi iki kandi ugasanga n'umuntu ariko arabikubwira ntarakubona wasinze ntarakubona uri kuramo ako gacupa ariko kubera ko la majorite babafatira muri ubwo businzi nyine nawe ukumva ari kukwita umusinzi
Barakoze aba banyeshuri twaganiriye. Nawe uduteze amatwi muri iki kiganiro udusangiza igitekerezo cyawe. Ese kuba abana biga ku kigo kimwe badahuje ubwenegihugu, umuco ndetse n'imibereho yabo byaba isoko y'amakimbirane? Muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza nkamuhaye ikaze kugira ngo aze tugezeho bimwe mu bitekerezo bimaze kumugeraho muri iki kiganiro. Christelle umwanya ni uwawe.
Nicole yakoze kuma ikaze rero namwe mudukurikiye ndabasuhuje muri aka kanya ngiye kubagezaho ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri iyi nsanganyamatsiko iri kuvuga ku mibanire y'abanyeshuri baturuka mu bihugu by'u rwanda repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse n'u Burundi. aho turi kwibaza tutese kuba abana bakiga ku kigo kimwe badahuje ubwenegihugu umuco ndetse n'imibereho byaba isoko y'amakimbirane nzabazimana teresiforo uherereye mu mujyi wa kigali ku muhima yagize ati kuba abanyeshuri badahuje ubwenegihugu ntibyaba isoko y'amakimbirane ati kuko baba barahuye baturutse muri sosiyete zitandukanye kandi icy'ingenzi kiba cyarabahuje ari ugushaka ubumenyi hakizimana ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati kudahuza ubwenegihugu ntabwo byatera amakimbirane ati ahubwo biterwa n'urwikekwe urugero bamwe bashobora kuganira mu rurimi runaka undi atumva agakeka ko bari kumuvuga yasoje avuga ko bidakwiriye kuko aba ari amahirwe yo kunguka ubumenyi butandukanye naho nyandwi emmanuel uherereye indera yagize ati kuba abanyeshuri bahurira ku kigo badahuje ubwenegihugu ni amahirwe baba babonye yo guhuza ibitekerezo batezanya imbere mu buryo butandukanye haba mu muco ndetse no mu ndimi ati no kuba bafitanye amakimbirane bakishakamo ibisubizo bimika ibibahuza bityo bakabira ibihugu byabo abahuza ati kuko aba ari umwanya mwiza wo guhuza ubumenyi no kongera ubwiyunge binyuze muri sosiyete ya kinyeshuri ubu nibwo butumwa tumaze kwakira ariko namwe mudukurikiye mukomeze mubwohereze ndakomeza mbwakire nikore wasubirana ijambo uburezi mu rwanda ntabwo bwari busanzwe kandi bwatangwaga ahanini binyuze mu muryango amasomo yatangwaga kandi binyuze mu matorero aho bigaga ibya gisirikare ibijyanye n'intambara gucura ibyuma ibisigo kuboha ibitebo ndetse n'ibindi nyuma y'aho uburezi mu rwanda buteye imbere abana baturuka mu bihugu bitandukanye bagenda baza kwiga mu rwanda kuba bigana rero biganisha no ku bucuti rimwe na rimwe usanga bwarabaye ikintu gikomeye hagati y'aba bana nubwo baba badahuje ubwenegihugu umuco ndetse n'ibindi urugero ni niyo nshuti toni Pierre na cyuzuzo bella bahuriye ku ishuri bataziranye baza kuba inshuti bahamya ko bitari byoroshye bakimenyana kuko uretse ururimi batahuzaga neza hari n'ibyo buri wese yumvaga kuri mugenzi we reka ibindi tubyumve mu kiganiro bagiranye na nishimwe ariyete
niyo nshuti toni Pierre wo mu gihugu cy'u Burundi ndetse na cyuzuzo bera wari uvuye kwiga mu gihugu cya uganda ni abanyeshuri bo mu kigo cya payeri rusororo bahuriye kuri iri shuri bataziranye baza kuba inshuti bahamya ko bitari byoroshye bakimenyana kuko uretse ururimi batahuzaga neza hari ibyo buri wese yumvaga kuri mugenzi we hari nzi ko babona ari abasinzi ari abantu baba bari aho nyine nta kintu bitaho nyine batajya bicara ngo batuze tu icya mbere naratinya cyane abanyarwanda kuko mva Burundi nza kwiga ngaha narumva abanyarwanda ngo ni njyajya numva ngo ni abantu basuzugurana nubwo byari bimeze gutyo ntabwo bigeze bareka ubucuti bwabo ngo bukendere ngo kuko uko ugenda umenyana n'umuntu ariko ugenda umenya ukuri ukanamenya uko ubyitwaramo abantu baguca intege mu buzima ntibabura uretse no muri ibyo no mu bindi ugenda ubabona ahanini hari mu barundi bakeyi nari mfise b'inshuti hano nabonye mbere na mbere nkiza bamwe bamwe barambwira ati witonde cyane abantu b'inshuti nabo bazokuryarya bazokwigira ku inshuti hari icyo bagushaka ko ariko iyo ugerageje nyine gukomera ku cyo wamenye ku muntu cyangwa se ku bucuti bwawe n'undi muntu biragufasha bahamya ko hari byinshi wakwigira ku muntu mudahuje imico n'imibereho ngo kuko ejo n'ejo ubundi ushobora kubikenera mu gihe nawe ugiye aho hantu baratubwira icyafashije ubucuti bwabo gukomeza stereotypes ni ikintu kitoroshye kuvana mu mitwe y'abantu ariko buri ikintu cya mbere kunguka ibintu byinshi bituruka ku kumenyana n'abantu benshi batandukanye iyo uri umuntu ukeneye kunguka ibintu byinshi biba byiza iyo ubaye open ukaba inshuti n'abantu benshi batandukanye cyangwa se ukagerageza kwagura umubano wawe nabo biba byiza iyo wegereye umuntu mutandukanyije imico cyangwa se mutandukanyije uburyo bw'imibereho kugira ngo ubashe kumwungukaho ibyo bintu nta wamenya nawe wasanga uba uzajya aho hantu rero iyo uhageze ntabwo bikugora kwakira ibyo wasanze ibyo abantu bakubwira ntibisobanura ngo niko uca ushobora kubyemera uko nyine oya nimba n'umuntu aje akambwira ngo bimeze uku ngo bera ni indyarya naramubwira nta kibazo nimba ari indyarya mundekere nk'inshuti yanjye zomenya uko ndamuhindura buke buke ko umuntu nimba ari mubi ntibisobanura ngo uhita umurekana n'ububi bwiwe ahubwo uragerageza ukuntu nawe ubona amuhindura gusa usibye ko nasanze atari nabyo toni hari inama agira bagenzi be bagifite imyumvire yo gushyira abantu mu gatebo kamwe cya mbere na mbere bagabanya kutamenya kuko kuba wobona umuntu umwe ngo uce uvuga ngo abantu bose ngo bafatiye mu gatebo kamwe kubera ko babanye umuntu umwe ushobora no kumbona jewe na famiye yanje gutya ako nkaba ntafise karagiteri nk'iziyo famiye yanje twese manze umenye ngo uwo muntu ameze gute umanze umenye ngo kuba ameze uko yabikuye he niyo wakimenya ngo yagikuye he ugasanga ni habi ico nakubwira si ukumujija ahubwo mwegere kuko wowe wamenya aho cavuye ushobora no kumenya ukuntu gisubizayo
barakoze aba banyeshuri bo ku kigo cya apayeri badusangije uko ubucuti bwabo bwaje nubwo baturuka mu bihugu bitandukanye nawe uduteze amatwi utubwire ese ubona kuba abana biga ku kigo kimwe badahuje ubwenegihugu umuco ndetse n'imibereho byaba isoko y'amakimbirane
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayitwandikiraho kuri watsapu wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka facebook instagram twitter na youtube wandikamo ejo yufu eko ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe nsengiyumva jean claude ni umuyobozi ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri mu ishuri ryisumbuye rya apayeri rusororo mu mujyi wa kigali avuga ko gushyiraho gahunda zinyuranye zigamije guhuriza hamwe abanyeshuri baturuka mu bihugu bitandukanye ari ingenzi mu rwego rwo kubafasha kubana neza ibindi reka tubyumve mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu marie claire isingizwe
murakoze dufite abana baturuka mu bihugu by'akarere uganda burundi kongo ndetse na tanzania mu rwego rwo kugira ngo tubafashe kwiyumva muri bagenzi babo cyangwa se bisanishe n'umuco w'u rwanda twajya dushyiraho amakaramba bigatuma abana bagira imikino runaka bagenda bakina ndetse bakanaganira no ku ndangagaciro bigatuma barushaho kwiyumvanamo ku buryo nk'uyu mwaka ushize uba udashobora gutandukanya umwana uturutse mu kindi gihugu n'ikindi usanga basa bose nk'abantu rusange batabibangunganya nuko mu kino gihugu cyangwa se ikindi ikindi dushyiraho gahunda y'imyidagaduro kuko iyo abana bakina bakisanzura bituma nta no kwishishanya kubaho twimakaza n'umuco w'urukundo bigatuma abana bose bagira ubumwe bigatuma n'imyigire yabo igenda neza haba hari ibibazo mujya mwakira bagiranye kubera ko bafite ubwo budasa ikibazo gikunda kubaho iyo tugitangira umwaka umwana ari mushya atinda kwisanga muri bagenzi be ariko uyu mwaka ushize cyangwa se nk'igihengo kimwe gishize usanga amaze kwiyumva muri bagenzi be bitewe n'izo gahunda zitandukanye tugenda tubashishikariza kujyamo iyo uganiriye n'abanyeshuri barakubwira bati hari stereotipe cyangwa imyumvire bamwe baba bafite ku bandi ntabyo mujya mwakira bijyanye n'ibyo ngibyo kuba bamwe bumva abandi gutyo iyo myumvire igenda ishira nawe ubwe hari imyumvire azana yumva ko hari ukundi kuntu umunyarwanda ateye cyangwa se undi uturuka mu kindi gihugu ateye ariko iyo ahageze akinjira muri club atungurwa no kubona ahubwo ibyo yari azi atari ko bimeze tuganira imwe mu mbogamizi batubwiye bajya bahura nayo iyo bakigera mu kigo bakisanga bahuye n'abo badahuje ubwenegihugu ni imbogamizi ijyanye n'ururimi kuba indimi bavuga zitandukanye ese aho ngaho mubafasha iki cyangwa se niba nta n'igihari muteganya kubafasha iki icyo cy'ururimi kiraboneka cyane ariko twe gahanga twigisha mu cyongereza turushaho kubashishikariza kwinjira mu karabu aho bigira ururimi ndetse hari na karabu yigisha ururimi mu gihe cy'amasomo yarangiye uko agaruka rero agafata kocingi ya rwa rurimi ashobora kugenda yisanga muri bagenzi be kubera ko mushinzwe rero ibijyanye n'imyitwarire ndaza kugaruka gatoya ku myitwarire y'abanyeshuri haba hari umwihariko w'ibyo bamwe bakora kubera ubwenegihugu bwabo cyangwa se amateka yabo yahahise mujya muhura nabyo bibangamira iyo myitwarire mushinzwe
ntabwo navuga ngo nta bihari ariko hari igihe usanga nk'umwana afite ukuntu yitwara bitewe n'ukuntu bakagarawundi cyangwa se uburyo yari bitewe na famiye yakuriyemo aturukamo ugasanga umwana agiye agira imyitwarire itandukanye urugero ushobora usanga nk'umwana yaragiye arerwa n'ababyeyi batari ise bitewe n'ubupfubyi uwo mwana ugasanga nta burere mbonera yahawe akiri muto iyo aje usanga akenshi afite imico itandukanye bikadufata natwe igihe cyo kubanza kumumenya ndetse tukanamuganiriza kugira ngo nawe ugufungukire bisaba nawe kubanza kumwegera cyane ukamwereka ko umwitayeho iyo agufungukiye akubwira imico ye uko yakuze bigatuma ushobora no kugenda umugira inama akakwiyumvamo ikindi gihe kugaragara usanga hari igihe umwana aza yarabaye agitedi no ku biyobyabwenge bigatuma ujya wongera kumwereka yuko ubuzima ari ubwe ari nayo mpano ikomeye cyane afite kuko twebwe aha ngaha ikigo n'ikibagivanisite gishingiye no ku myemerere gikirisitu turusha no kubabwira yuko ubuzima bwabo ari impano ikomeye cyane imana yabahaye uko tubinjiza muri gahunda yo kubaha imana no gusenga bituma n'imibereho yabo igenda ihinduka agatangira kugenda afata imyanzuro agasobanukirwa ko ejo hazaza he niwe ugomba kubategura saba murezi turi gusoza ni inama ki mugira abazumva iki kiganiro ndagushimiye cyane kuri iki kintu kuko navuga ngo buri mwana wese yungukira kuri undi mugenzi we ni gahunda nziza cyane kandi mbona n'ibindi bigo bakwiye kurushaho kuyishyira imbere ahubwo bakarushaho kwakira abana baturutse mu bihugu bitandukanye batabisobanuye kuko abana bungukira ku bandi
arakoze nsengiyumva jean claude mu gihugu cy'u Burundi muri kaminuza y'umuco universite linière de bujumbura yigamo abanyeshuri bava mu bihugu bitandukanye Ahmed ishimwe ushinzwe itumanaho muri iyi kaminuza avuga ko kuba abanyeshuri baturuka mu bihugu bitandukanye bidateza amakimbirane hagati yabo ese muri iyi kaminuza byaba byifashe bite reka tubumve ntibiragaragara cyane ngaha ngo habe kutumvikana ku bw'iyo imvuzi uko badasangiye amamo cyangwa imico muga birashyika mu ishuri ugasanga bamwe n'abandi babona umengo ntibari ko barumvigwa cyangwa mvuge nti amayentere yabo ntari kwashyirwa imbere mugabo icyo tugerageza gukora ni ukubumvisha ko bose bari ngaha basangiye amayentere nk'abanyeshuri ikiza gukora ku murundi gikora ku mukongomani ari ikibazo kije nimba ari porogamasiyo batahurije ko bose bibakorako rero si ukuvuga ngo nuko ndi umukongomani ngo urumva ngo ibi byateza urugendo ukuntu kutugerageza kubereka yuko bose ni bamwe kandi mvuga ntibasangire uburaro n'uburamuko mu gihe bose ari abanyeshuri ba iniverisite rimwe kandi bose tukabashyira ku rugero rumwe mugabo kandi turabaha uburenganzira bakagira mvuge nti de kominote aha kuri iniverisite rimwe nk'ubu turafise nka kominote de kongole abanyarwanda bafise kominote yabo aho bahurira hamwe bagapartaja ibibazo byabo bibaraba kugira ngo nabo bisante ko bari hamwe bagize ubwo bumwe bwabo kandi bumve ko batatandukanye mugabo bari hamwe rero turabakonsidera tukavuga duti turazi ko hariyo abareperezanta ba kominote kongoleze tukavuga tuti hariyo reperezanta b'andi manasiyo bose iyo tugize amanama hari igihe tubatuma ko nabo bakaza bakabona ko bari konsidere kandi bafite ikibanza muri iniverisite rimwe tutabafata nk'abanyamahanga haraba uko kutumvikana birashika mbega ibyo muheza mukabitorera umuti gute turafata tukabicarika bose tukaganira nabo tukabereka ko bose ari bamwe bari ngaha kuri kaminuza bose ni abanyeshuri bagengwa n'amategeko amwe igifata umwe gifata uwundi rero tugerageza kubahuza no kubashyira hamwe no kubereka yuko bose ari bamwe by'ukuri nta gihe birashika bamwe bakikumira nk'umugwi kubera birekonesa muri iyi identite ntabyo turabona cyane ntabyo turabona cyane bigaragara kubera kurumva twabamenyereje kumva yuko bose ari bamwe igihe cyose turaza turaca mu makarase tukagerageza kubahimiriza kumva ko bategetswe gushyira hamwe muri byose abarundi abakongomani arama tuvuge nk'amadevoir bategerezwa gukora ntihabe abakongomani ngo bakore mu magurupe y'abakongomani gusa ariko turabereka tukabashyira hamwe bose abarundi n'abakongomani tukabavanga kugira ngo banywane bumve ko bose ari bamwe ntihagire abikumira mbega uko kubahuza mu manama muba mufise irihangiro ahanini tuba tugomba kubaha ikibanza tubereke ko iniverisite rimwe mu gihe baje kuyiga ko ni rwabo nabo nyine nabo bayifisemwo uruhara mu buryo itegezwa gukora neza nimba ari ingingo yofatwa tukabasusiya nabo kugira ngo bumve ko bahawe agaciro ntibavuge bati iyi ngingo yaje gufasha abanasiyono gusa
turamushimiye Ahmed Ishimwe i Bujumbura reka twinjire mu mwanya mwiza wo kumva ubutumwa mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize cyagarukaga ku mibereho y'abakorera ubucuruzi buciriritse ku mupaka ni ubutumwa tugezweho na Christelle Bikeza reka duhere kuri christine mukabaranga uherereye mu karere ka nyamagabe aho yagize ati abacuruzi bakora ubucuruzi bwambukiranyije imipaka bakunganirwa hakurikijwe icyiciro cy'ubucuruzi babarizwamo ndetse n'uburemere bw'ibihombo bagize karangwa joel yagize ati cyakorwa ni ukugabanyiriza imisoro abakora ubucuruzi bwambukiranyije imipaka ndetse bakanahabwa inkunga y'ingoboka dukomereze ku Biringiyimana jean claude urirongi mu karere ka muhanga yagize ati icyakorwa ngo ubucuruzi bwambukiranyije imipaka bwongere butere imbere ni uko hashyirwaho ingamba zitandukanye zo korohereza abakora ubwo bucuruzi ati harimo nko gufungura imipaka kugabanya imisoro ku bicuruzwa ndetse no guhabwa inguzanyo zakwishyurwa mu gihe kirekire reka duhinire kuri nawuhigana antoine uvuga ko bibabaje kuba hakiri abantu bavuga ko babuzwa kwambuka imipaka ntibumve ko ari ukugira ngo duhashye covid cumi n'icyenda
inshuti muduteze yombi mu masegonda make turaba tugeze ku isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma uwashyize hamwe ibiganiro ni fatu alimas karara